ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane tangishaka ndabahaye ikaze mwese tugiye kugirisha inama abasanzwe bari muri ya mashyirahamwe yasha abantu mu guhamba ari zononekaye kugira ngo turabe ibikorwa twakora kugira ngo tusubize uko yari imeze ari uwabuze uwiwe eh, boza boza bakaraba vumbure twonafashanya uyu ni leopold ndayisaba musitanteri wa komine gihanga mu ntara ya bubanza avuga ku myuzure y'amazi yateye kaburi ku mpanda iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umukuru w'igihugu cya tanzania yashikirije ijambo ejo mu nama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko asaba ko indyane za politike zihitana ubuzima bw'abantu zohera hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise urakoze oriyani tuyahereye kuyavuga muri tanzaniya leta ya tanzaniya iriko iragerageza kuburizamwo imyiyerekano yatumwe ko kuri uyu wa kane itumbereye kwiyamiriza amategeko ahonyanga ubwigenge ku banyepolitike hamwe n'abamenyeshamakuru amategeko yashinzwe kuva perezida john magufuli ashikiriye ubutegetsi haraheze imyaka itatu abategetsi ba tanzaniya bagabishije abategura kuja mu mabarabara muri ico gihugu kuri uyu munsi wa kane e, ico gihugu rero co muri afurika y'ubuseruko kandi kimwe mu bihugu vyo ku mugabane wa afurika bitekanye iyo myiyerekano itekanijwe kandi no mu maambasade y'ico gihugu ahari mu makungu harimwo n'aha muri washington imyiyerekano iyo myiyerekano iteguwe kuri wa kane ku itariki mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa kane aho icyo gihugu cya tanzania gihimbaza umunsi w'ubwiyunge igihe tanganyika na zanzibar byaje hamwe magufuri yagabishije ko abajejwe umutekano biteguriye guhangana n'uwo wese ahava yitabira icyo yise imyiyerekano iteye kubiri n'amategeko imyiyerekano nk'iyo rero ni na kandi abantu bihumbi n'ibihumbi baragize imyiyerekano ku munsi wa gatatu ejo mu gisagara cya johannesburg mu gihugu cya afurika y'epfo hari mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi washikirijwe na leta werekeye umushahara udashobora kujya munsi abakozi bahembwa ku isaha leta ya afurika y'epfo ifise umugambi wo guhemba abakozi idolari imwe n'amasenti mirongo itandatu ku isaha yamara uwo mugambi waranebaguwe n'abantu batari bake mu kuvuga ko uwo mushahara wo ku isaha uri hasi cyane martin karagi akora mu gisata cy'imodoka avuga ko uwo mushahara uteye isoni akavuga ko ari umushahara w'abacakara muri afurika kandi abayisilamu cumi n'umwe bo mu bwoko bw'abahawusa barishwe n'isinzi ry'abantu bari batwayiwe n'ishavu mu gisagara cya makurdi ni ku murwa mukuru wa leta ya benuwe hagati muri nigeria mu kwihora igitero cyakozwe ku rusengero cyahitanye abantu cumi n'umunani ayo makuru yatangajwe ejo ku munsi wa gatatu n'ubutegetsi bw'iyo leta ku munsi wa kabiri niho abapadiri babiri ba katolika hamwe n'abayoboke babo cumi na batandatu bishwe mu gitero cyagabwe ku isengero aho bari mu misa mu mihana y'imbalone ni ku birometero mirongo itanu uva mu gisagara cya makurdi icyo gitero cyagirizwa rero aborozi nk'uko igipolisi kivuga amaleta yo hagati muri nigeria yama yabayemwo gutana mu mitwe hagati y'abarimyi b'abakristo hamwe n'aborozi bagwiriyemwo abayisilamu bafa ubutaka hamwe n'amazi perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabwiye abashinga amateka ba leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatatu ko yifuza kubona amerika igumye mu masezerano mpuzamakungu abuza irani kubandanya gukora ibikorwa by'ibirwanisho vya nikleyere mu ijambo yashikirije inama nshinga amateka na nkenguzamateka zikoranye emmanuel macron yavuze ko igihugu ca irani kidakwiye guhabwa akaryo na gato ko gutunga ibirwanisho vya nikleyere nk'uko yabibwiye trump mu mubonano bagiranye ku munsi wa kabiri muri white house perezida macron yasabye ko hoba ibiganiro byoshika ku yandi masezerano mashasha n'igihugu ca irani ku bibazo eh, bw'uko ico gihugu kiriko kiragerageza misile mu bikorwa kirimwo bya gisirikare bw'u- kudurumbanya siriya yemene libani na irake ariko perezida wa irani hassan ruhani ku munsi wa gatatu ejo yaranse ayo masezerano mashasha canke ico cose cohindura ayahasanzwe yaganiriwe ko igihe kirekire n'ubwongereza ubudage uburusiya ubushinwa ubufaransa hamwe na leta zunze ubumwe za amerika kuri iyo nkuru nyene chancelier w'ubudagi angela merkel azogira urugendo rw'iminsi rw'umunsi umwe rw'akazi aha muri leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatanu akaba akurikiye mugenzi we w'ubufaransa emmanuel macron yari amaze iminsi itatu mu rugendo nk'urwo aha muri leta z'ubumwe za amerika izo ngendo z'abo bategetsi babiri zibonwa nk'utwigoro barimwo two kugondoza perezida donald trump ngo ntabavanure n'amasezerano ya nucleaire na irani kandi yorohereze ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa buraya mu kubikura kw'amatagisi ku bidandazwa by'ivyuma vya asiye na aluminium naire gardina ni umuyobozi w'ikigo citiriwe margaret thatcher yabwiye ijwi rya amerika ko yiteze ko merkel azanye inguvu zirenze za mugenzi we w'ubufaransa mu kugondoza leta ya donald trump mu kurangiza amakungu yemeye kuzotanga imiliyaridi z'amadolari zine n'ibice bine yo gufasha siriya hamwe n'ibihugu bibanyi vyakiriye impunzi uyu mwaka ivyo bitangazwa n'umutegetsi mw'ishirahamwe mpuzamakungu oni oni ariko amafaranga yemeye ni make kuyarenga ku miliyaridi indwi zikenewe muri uyo mugambi
arakoze aloyizi bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umukuru w'igihugu cya tanzania yarashikirije ijambo mu nama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri john pombe magufuri yabahamagariye gufasha bimwe biboneka kugira injyane za politike zihitana ubuzima bw'abantu mu karere zihere ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu cya tanzania yibukije abashingamateka baserukira ibihugu bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ko aribo babwirizwa kubera abanyagihugu abavugizi kugira ngo ingorane z'umutekano bafise zihere jean pombe magufuri ati nta na hamwe mufise muhungira ingorane zabo muserukira mu karere kose yanavuze n'ikibazo c'imigenderanire itifashe neza mnao wajibu wa kuzishughulikia. Tuna matatizo ya migogoro, nenye ndani ya Afrika Mashariki mnafahamu.
ati nimwe mubwirizwa kuzitorera umuti hari indyane z'intambara murahazi namwe hari intambara zihitana abantu ikindi n'ubumwe hagati y'abanyafurika y'ubuseruko guhera ku bakuru b'ibihugu abashikiranganji abashingamateka n'abandi cane cane abanyagihugu bato bato aha rero muracafise akazi kanini dushikaho dukundana tukaba abavukana koko naryohewe ndavye ingene mwicarana nari nzi ko nza gusanga hari utugwitugwi ariko nasanze muvanze ibihugu byose hama twizerane mu karere dushike naho twiga indimi z'ibindi bihugu dusangiye akarere tukavuga tuti Hapa mwaramse na mahoro kurakomeye au tukapiga Kirundi mwiriwe na mabubu urakomeye numuhira barakomeye au tukapiga Kiganda mwibare nyo sebo mwibare nyo jean pombo magufuri yanavuze ikibazo c'ubutunzi yibutsa ko akarere gatunze ariko abanyagihugu batabona inyungu ziva muri ubwo butunzi ni vikwazo vya kibiashara na uwekezaji pia bado vipo hizo ibindi n'ibijanye n'ingorane z'ubutunzi no guhanahana ibidandazwa ziracari nyinshi hamwe n'ibindi rero bibangamiye abanyagihugu bacu nahanyu kubikura mu nzira kuko murabavugizi babo hiyongera ko rero no kubura amahinguriro akwiye turafise ubutare ubworozi inzahabu igitoro ariko rabo mu bihugu bimwe bimwe ntaza nk'akarorero muri sudani y'epfo hari abakokeza intambara kugira ngo bagume bavyitwarira ugasanga ubutunzi dufise abanyagihugu ntibaburiye mu mahoro wananchi walio ndani ya East Africa Community abashingamateka barashimiye umukuru w'igihugu ca tanzania nabo nyene bemeza ko bafise uruhara rukomeye mu gutora umuti w'ibibazo biri mu karere honorable denis namara ni umuganda They organized the problems of East Africa and Africa in general ni twebwe nyine tubwirizwa gutorera inyishu izo ngorane kuko zibabaza ibihugu byacu urabyo mpunzi abicwa cyangwa n'ibindi biza naho atari twebwe dufise umuti wa nyuma turafise icyo twoterera gikomeye kugira ngo abanyagihugu b'ibihugu byacu babeho mu mahoro ibikorwa by'inama nshingamateka byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cya tanzania biriko bibera i dodoma ku mugwa mukuru wa politike w'icyo gihugu umukuru w'igihugu yaciye aha umubonano umukuru w'iyo nama nshingamateka martin ngoga kugira ngo bavugane ibindi bibazo bihanze akarere n'ingene byotorerwa umuti pierre claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika arakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru tuve muri tanzania tuje mu rwanda inyuma y'umunsi umwe ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro rura catse iradiyo ubuntu butangaje uburenganzira bwo gutangaza amakuru mu gihugu nyene iyo radiyo akaba n'umuyobozi wayo pasteur greg shof yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yemeza ko agiye kwitura sentare ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu asumta kaboyi arabidushikiriza itangazo ryasohowe n'ikigo ngenzuramikorere rura kuri uyu wa kabiri byavugaga ko rura yafashe icyemezo cyo kwambura uburenganzira bwo gutangaza amakuru radiyo amazing grace christian radio ariyo yitwa radiyo ubuntu butangaje mu rurimi rw'ikinyarwanda iki kigo cyafashe uyu mwanzuro nyuma y'amezi hafi atatu iyi radiyo yihanangirijwe ku kiganiro yatambukije amwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abagore yemeza ko iki kiganiro cyari kigamije gutesha agaciro umugore nyuma y'umunsi umwe rura ifashe umwanzuro wo gufunga radiyo amazing grace cyangwa ubuntu butangaje nyiri iyi radiyo akaba n'umuyobozi wayo pasiteri grek shofu yahaye ikiganiro abanyamakuru pasiteri shofu yavuze ko atemera amagambo yatambukijwe n'umuvugabutumwa nikorasi nibikora mu kiganiro cyatanzwe cyatambutse kuri radiyo ye ko adakwiye kuryozwa icyaha cy'undi ndetse no gufatirwa ibihano nta nzira y'amategeko biciyemo nyiri radiyo ubuntu butangaje yanabwiye itangazamakuru ko atemeranya na rura imuhatira gusaba imbabazi no kwemera icyaha kandi we ngo akabona binyuranyije n'amategeko igihugu kigenderaho rura ordered me to apologize for pastor nicholas So I told Rura, number one, aragira ati nabwiye rura nti icya mbere ntabwo ndi pasiteri nicolas izina ryanjye ni pasiteri shofu pasiteri nicolas agomba kwisabira imbabazi icya kabiri pasiteri nicolas ntabwo yigeze ahamwa n'icyaha nta batangabuhamya bumviswe nta rubanza rwabaye mu rukiko none rura irashaka ko nsaba imbabazi mu izina ry'umuntu ukiri umwere uyu muyobozi wa radiyo ubuntu butangaje avuga ko guhera ku munsi w'ejo azitabaza inkiko ati nitubona umucamanza w'umunyakuri tuzatsinda nataba we tuzatsindwa nubwo hategerejwe umwanzuro uzava mu rubanza abari basanzwe ari abakozi ba radiyo ubuntu butangaje bo kugeza ubu ntibazi aho bazerekeza nitwa rama apolineri nkaba nakoraga mu ishami ry'ibiganiro hano kuri radiyo ubuntu butangaje ushobora kuba ukorera ikigo kigahagarara ntabwo wenda ari twe ba mbere n'abandi bigenda bibaho baho ubwo nyine ni ugukomereza ahandi ubundi buzima nubwo urabizi muri uru rwanda biba bitoroshye ariko dufite icyizere ko ubuzima ntabwo ari ahangaha burangiriye bigaragara akazi ko gasa n'agahagaze mu gihe gahagaze rero nta kindi dukora uretse gushakisha kandi karamuka kabuze nabwo tugashaka ibindi bintu burya muri iyi si bibaho iyo ibibazo bije ntabwo umuntu agomba guherana muri ibyo bibazo agomba gushaka ikindi akora cyatuma imibereho ikomeza bisanzwe ntabwo twari tubyiteguye kuko ikosa urwego bari babigejejeho ntabwo twari tuzi ko byagera kuho bafata umwanzuro wihuse bene aka kageni ngo bahite bafunga radiyo ni ibintu bidutunguye ntabwo twari tubyiteze mu mezi atatu yashize nibwo ikigo rura cyari cyahanishije iyi radiyo kuba yafunga by'agateganyo iminsi mirongo itatu idatambutse ibiganiro byayo ndetse ikishyura miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda ndetse no gusaba imbabazi kubera ibiganiro byari byatambukijwe kuri iyo radiyo bivuga ko bisebya umugore ibi bintu ntibyigize byubahirizwa na radiyo ubuntu butangaje maze rura ifata umwanzuro wo gufunga iyi radiyo burundu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali arakoze asumta kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda mu karere ka ruhango mu murenge wa byimana mu bumanuko bw'u rwanda haravugwa imvura idasanzwe yaguye mu ndwi iheze yonona imirima y'abanyagihugu abo banyagihugu batakambira leta ngo ibafashe kuko bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara eric bagira ubusa yagiye kuraba uko icyo kibazo cyifashe muri ibi bihe mu karere k'ibiyaga binini habandanya kuvugwa imvura idasanzwe tumutega amatwi twagiye kubona tubona biturutse hakurya iriya bisumba cyane ariko wa kane biraza byaguye iminota mirongo itatu haza amahindu gusa nta mvura na mba nta kijojoba kizamo amahindu yamaze iminsi itatu umwe mu baturage bo mu murenge wa byimana mu karere ka ruhango mu majyepfo y'u rwanda aratekereza ijwi rya amerika ibyabagwiririye ku wa kane w'icyumweru gishize tariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa kane aho amahindu yaguye iwabo mu kagari ka mahembe imyaka yose ikangirika ku buryo bugaragarira amaso uteraye amaso imisozi urabona amasaka wagira ngo ni imbingo nta mababi intoki ibishyimbo imyumbati ibijumba n'ibindi wagira ngo babisutsemo amarike abari bateze amaramuko kuri ibi bihingwa bibateye impungenge kurya nk'ubu uwari ufite nk'ako kumbati keze amahinda akagashwanyaguza ubu niko akura gusa akarya ariko adahinga ubu hano hari imigozi iteye ubwuzu uvuga ngo ngiye kurima igisambu nkitere imyumbati n'imigozi ubone ukura ibijumba byawe none umugozi ntawo wabona umwumbati ntawo wabona ubu harimo n'ibishyimbo ariko urabona hari ikintu kirimo igitoki gihagaze mu nsina rero ngo ntikinashya cyo kubera amahinda ubu kurya ni ibintu bigoye ahubwo se bizanarangira ryari ubu ni ukuzongera guhinga ibishyimbo bizera mu kwezi kwa mbere ku bageze mu zabukuru nabo ngo ibi ntibari babiherutse nk'uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo inani y'amavuko ibi bintu biheruka muri ruzagayuru itera umva nta shaka nta kijumba nta kumbati ye umuntu yajya agatungwa akavuga ati ndabona n'agakatsi ko kunywa urutoki urabona ukuntu bimeze birumye urabona ibintu bizashyira bikazagenda gutya ingaruka zizakurikira ibi ni inzara ku bari bahinze bagasaba ko hagize icyo ubutegetsi bwabafasha bwatabara hakiri kare ahubwo ni ukudushakira ubufasha ni ukutwakira ubufasha nk'amwe mu karere ko mubigenza ubufasha butabonetse ni gupfa n'inzara ni ukutwira ese nakubwira ngo mu mpeshyi tuzaba turi icyo dusaba ni badutera inkunga nabura akaduha nk'ibishyimbo imvura yazagwa neza tukongera tugahinga naho ubundi nta mbuto tuzabona ikindi nta mwumbati tuzabona nta n'imigozi tuzabona ubu se tuzatungwa n'iki yewe kurya ni ikibazo nabwo harimo n'abawurara badafite amikoro twaburaga icyumweru kimwe ngo dutangire dutonore ibishyimbo none ibishyimbo byararangiye nta n'uzajyamo n'umunsi umwe kurya byo twabaye tubyibagiwe nta kigenda ese ko nta kazi wakora ute ugeze watereka da abaturage baganiriye n'ijwi rya amerika baremeza ko uretse n'imyaka yabo yangiritse bikabije kubera aya mahindu hari n'amatungo n'umuntu babigendeyemo mu cyumweru gishize ni ingingo ubuyobozi bwa byimana bwahamirije ijwi rya amerika ko ayo mahindu yamaze iminsi itatu yararitse ku misozi icyakora ku buyobozi bw'umurenge wa byimana bwo bukavuga ko busanga nta ngaruka zidasanzwe zizabaho kugeza ubwo abaturage bazicwa n'inzara ikizabaho ngo ni igabanuka ry'umusaruro ritari ryitezwe uyu ni bwana nsanze abandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa byimana usanga bitagoye cyane ntabwo twabyita inzara uyu munsi turakomeza gufatanya no gufatana y'amazi iyo nta yindi imvura ijyanye n'amahindu cyangwa se ngo isenye n'ibyari bimaze kugerwaho ntabwo bihinduka inzara gusa nanone ntabwo twakwitega ko umusaruro uzaba uko wari umeze kuko twawuteganyaga imyaka yari imeze neza ntabwo umusaruro ugera ku igipimo gishimishije nk'uko byari cyitezwe niko tubibona aha mu murenge wa byimana mu majyepfo y'u rwanda kandi haragaragara igisenge cy'amashuri abanza ya mugomba cyasakambutse kubera umuyaga udasanzwe wo ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatatu kugeza ubu umuryango umwe w'ishuri urateranyiriramo abanyeshuri bagombye kuba bigira mu miryango ibiri madame mediatrice mushimiyimana umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri abanza mugomba aravuga ko bifite ingaruka ku banyeshuri bari kwitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza no ku barezi babo ingaruka birimo kugira icya mbere ni ubucucike bwinshi nyine buri muri ayo mashuri abana bimuriwemo nk'umwaka wa gatandatu byabaye ngombwa ko amashuri abiri yigira mu cyumba kimwe kandi ni abana baba barimo gutegurwa kuzakora ibizamini bya leta ubwo rero bishatse kuvuga ko abana ntibiga neza kuko ntibisanzuye abarimu nabo baravunika kuko kubwira abana benshi biragorana bwana nsanze abandi yizeje ijwi rya amerika ko bari gukorana n'akarere ka ruhango mu gusakarira ishuri bitarenze mu cyumweru kimwe bakoze na devi y'ibikenewe ndetse mu gihe kitarenze mu cyumweru gitaha haza bakozwe uburyo bwo gusubizaho kiriya gisenge kugira ngo abana basubire mu mashuri yabo biragoye kuhigira uyu munsi kuko urasanga abana bajya kwiyaranja mu yandi mashuri bakagira ubucucike ariko tubirimo turimo turabikora mu buryo bwihuse ku buryo abana baza gusubira mu mashuri kuva iyi imvura yatangira kugwa bidasanzwe imaze guhitana ababarirwa muri mirongo irindwi mu gihugu hose imaze kandi kwangiza amazu abarirwa mu bihumbi bitatu amahegitari y'imyaka asaga igihumbi magana atanu n'ibindi ubutumwa bwa minisiteri y'ibiza ni ugukangurira abantu batuye mu manegeka kuyimukamo no gufata amazi y'imvura aturuka ku mazu nk'umwe mu miti yo gukemura ikibazo bagira ubusa ijwi rya amerika iruhango mu majyepfo y'u rwanda arakoze eric bagira ubusa kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi tukivuga kandi ku mvura idasanzwe muri ako karere k'ibiyaga binini imyuzurire y'amazi yarateye itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda muri komine gihanga mu ntara ya bubanza abaja kuraba ku mva z'ababo zatwawe ntiboroherezwa mugenzi wacu fidelite yishatse arabidushikiriza itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda riri nko ku metero cumi na bitanu uva mu gisagara ca bujumbura rikwibaba rikuru ry'igihugu mirongo itanu rigari ntara za bubanza na cibitoke vyo mu buraro ku bushira uburengero bw'uburundi igice cononekaye kiri haruguru y'ibarabara ku ruhande bw'uburyo ugeranye bujumbura musanire wa komine gihanga ico yabwije rya amerika ni uko izo mva zatwawe n'amazi y'imvura yaguye kuva ku munsi wa mungu kuko aho yahora acari hazibiwe aho ni mu gihe ibikorwa vyo gusana iryo barabara biriko birakorwa mu gihe c'imvura leopold ndayisaba kubera ko bariko barikora mu mvura hariho vyononekara bitewe n'uko amazi abura haca na cane cane yuko hari uduserege tuba turi mw'ibarabara amabize cane cane teza kuba hari eh, kugira ngo asohore amazi areke gutega abandanya agenda ariko urabona ko vyagoranye kubera amabize yugaye naco gituma rero aya mazi yaciye abandanya akurikirana kumbure ahamanuka acashikira hano hari zino mva haruguru y'ibarabara uyu mutwe wamenyesha kandi ko icuwotigwa ari gukingira abanyagihugu baba mu cungaro y'izo mva hamwe n'abahita kw'iryo barabara mu kuhapoma imiti kugira ngo bice imigera ishobora gutera indwara vu mu bisigara vy'abantu bahambwe ivyo navyo agashikiriza ko bamaze kubikorana nabo mushikiranganji bw'amagara y'abantu uburinganye bw'ahatwawe n'amazi hamwe n'igitigiri c'imva zasidutse ntikiramenyekana nayo ku mva zimaze kononekara ubwa leopold ndayisaba ni ikibazo bazokigira hamwe no mu mashirahamwe akora ivyo gufuba abantu tugiye kugirisha inama abasanzwe bari muri ya mashyirahamwe yasha abantu mu guhamba ari zononekaye kugira ngo turabe ibikorwa twokora kugira ngo tubisubijuze uko yari imeze ari uwaba uzuyiwe eh, boza boza bakaraba kumbure twonafashanya twonafashanya kuko si n'ubwa mbere hari n'igihe bubaka izo mva hama zikononekara haheze iminsi ngahe baragaruka bakongera bakazikora neza twama turiko turafashanya n'ubu dusaba ko tubandana tubifashanya naho abahanvye ababo bariko barahamagarirwa kuja kuraba uko izo mva zabo zifashe si ikorwa coroshe imva zonyene twashoboye kubona nizari haruguru y'ibarabara kuko zozo uri kure washobora kubona izeremba mu bidengeri vy'amazi hamwe n'izibonekesha imisaraba gusa kubera ibindi bice vyazo vyari vyibiye mu mazi twegereye uruhande rwo hepfo y'ibarabara aho rero imva zononekaye ntiziri hafi y'ibarabara kugira ngo uzishikire ubanza guca imbere mu mva ariko gushikira izo mva ntivyatworoheye twasanze hasigaye hariho abantu bazicu kuchungera tubabwiye ko tubamenyesha amakuru batwangiye kuziraba ico batubwiye nuko dutegerezwa gusaba urusha kwa musitanteri w'iyo komine twabwiye ko musitanteri duheje kuvugana kandi ko yaduha rusha gukorera aho hantu baciye batubwira ko atari we wenyine abibibwiriye badashobora kuturekura ngo turengane twagerageje guhamagara musitanteri kugira ngo atange urwo ruhusha telefone yiwe yahamagara ntawitaba ibyo si twenyine vyabaye ko hari n'undi muntu twawe yavuye kuraba imva y'umuvyeyi wiwe nawe nyine yatubwiye yuko yahatswe nangiye kuraba ko imva y'uwanje ikimeze neza ngize ndashika aho uwanje yashika nshinguwe naciye ndakurikirwa n'abantu bari bambaye impuzu zisanzwe barantera nubwo babambaza byinshi ico narinje gukora nico naringamije eka mbere bahise naho basopa mu telefone baraba ko ata amasanamu noba nafashe nta amasanamu nari nafashe ko jewe sivyo vyari vya bintu njari bambwira ko abandi mubansi b'igihugu kuko benshi baguma baza gufata amasanamu akaca yarungikira kuri ngangurukira bumenyi ibishobora gucapfuza igihugu bambwira ko iminsi yose umuntu wese agomba kuza kuraba uwiwe ategerezwa guca bimwe bita muri pomfine bakamuha uruhusha akongera agaca kwa mustanteri hama akabona kuza hiyo mugana abonye umenga ibyo bintu ni birebire amaze gutanga ibimuranga bakabona ko izina ryanditse ku mva ari rimwe mu mazina y'ababyeyi biwe ariko ikirangamuntu yabahaye bahavuye amurekura uyu munyagihugu atera akamo leta ko ugiye kuraba imva y'uwiwe yokoroherezwa gucunga imva ntivyari bibi nubwo ari bishasha ariko kuco ushira mu iterabwoba ku bantu baje kuraba ababo je nibaza ko ata politiki irimwo umuntu aje kuraba kwimba yiwe yasambutse mu gihe rero leta yobona ko atakibi kirimwo ivyo bintu nibabivaneho nambara abantu baje gucungera imva babigisha ukuntu bacungera batarinze guhamura abantu baje kuraba ababo itabo ry'abafuye ryo ku mpanda rihambwamwo igice kinini c'abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura no mu bibiri na gatanu ryatewe n'imyuzurire y'amazi hariho n'abanyagihugu bahisemo gusubira guhamba ababo kubera ko ibisigarira vyabo vyari hejuru ku mpanda muri komine gihanga fidelite yishatse ryubatse ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi rya amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tukivuga ku mikino y'umupira w'amaguru igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere ku mugabane wa buraya mu nkino za kimwe mu cya kabiri zabaye muri iyi ndwi mugenzi wacu fidel niyongabo aradushikiriza ibijyanye n'iyo mikino
urakoze oriyani mu kiganiro cy'inkino cyo muri iki gitondo turavuga ku nkino za mbere za kimwe cya kabiri z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'i buraya aho mu rukino rwabaye ku munsi wa kabiri umugwi liverpool wo mu bwongereza watsinze umugwi as roma wo mu butaliyano ibitsina bitanu kuri bibiri naho mu rukino rwabaye ejo ku wa gatatu umugwi real do madrid wo muri espagne watsinze umugwi bayern munich wo mu budagi ibitsindo bibiri kuri kimwe inkino zigira kabiri zizohuza iyo migwi ku munsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu w'indwi iza ndi kumwe na jumaine biza bishaka umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino nkaba nashaka kumubaza ukugene aravye urukino rwo ku munsi wa kabiri hagati ya liverpool na as roma rwagenze imbere yuko tuvuga kuri real madrid na bayern munich muri make wabonye rwagenze gute urukino mu ncamake rwari rubeyigisho rwari rubeyigisho kuraba urebye cyane cyane abakinyi ba liverpool bari iwabo mu rugo bashyigikiwe n'abafana babo barerekanye ko bafite ishaka ryo gushika ku kintu muri rusange urukino rwari rumeze neza naho witegereje urukino rw'ejo kuwa gatatu hagati ya real do madrid na bayern munich ni urukino rusa n'urutunguye gato turebye ukuntu bayern yakina igumana umupira nini nabo bagize ibibazo by'imvune hakiri kare nibaza ko twari kubona ibyo tutabonye mugabo nabwo nyine rwari urukino rubereye ijisho n'aho abakinnyi bamwe bamwe batigaragaje nka Cristiano Ronaldo abantu benshi baba bazi ko ari ibyo ashobora guhindura muri rusange rwari rubereye ijisho dutegereze mu nkino zo gusubira zo gukuranamo kandi mu ndwiza niho twogira icyo tuvuze kinini mu ndwiza ku munsi wa kabiri real do madrid izosubira ihure na bayern munich mu gihe ku munsi wa gatatu izoba liverpool izosubira guhura na as roma witegereje urabye izi nkino za mbere hagati y'iyo migwi mu nkino zigira kabiri ubona ari izihe ekipe ubona zifite amahirwe izihe club ubona zishobora gushika muri mu gice cya nyuma turebye mu ndwiza umereye nko kuri liverpool biraboneka ko bafite ishaka ryo gutsinda naho hamaze iminsi ibitangaza mu mupira w'amaguru urebye nka roma ukuntu yakuye mu barcelona yari yatsinzwe bine kuri kimwe mu matsi ya mbere ko bazosubira gukora ibyo bitangaza bakoze ino munsi ukaza ukaraba reale ukuntu yakinnye ino munsi hamwe yobandanye ikina ukerne ikagarukana abakinnyi ba barashobora kugira ingorane mugabo muno mwanya reka mbe ndatanze amahirwe kuri reale na bayerne ndacatanga mirongo itanu ku mirongo itanu mugabo ku rukino rwa esi roma na liverpool ruzobandanya abantu benshi barakunda kubona icyo bita suspense mu gifaransa habonetse umugwi abantu batari biteze ushobora gushika mu gice ca nyuma ugashobora no gutsinda uwo mugwi uwaye umwe woba uwuwe ndabona ko biri kumwe kwezi ko amakosa yabaye kuri barcelona liverpool yarayabonye nibaza ko batogenda gukora amakosa nk'ayo nk'ayabaye kuri barca baratsinze ibitsindo bibiri bafite umwizero ko bashobora gutsinda bitatu iwabo ko itazoborohereza nibaza ko roma ariyo yoba igiye muri finale itunguranye reka turindire turabe inkino zigira kabiri zo mu ndwi iza hagati y'iyo migwi yombi uko ari ine isigaye muri kimwe cya kabiri yari jumayine biza bishaka umurundi akurikiranira hafi ibyerekeye inkino turako turavuga ku nkino z'umupira w'amaguru za kimwe cya kabiri ciganwa ry'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya zabaye ku munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze sawa namwe murakoze
arakoze mugenzi wacu fide niyo ngabo kuri iyo nkuru aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo muri studio i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.